iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mudukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi yacu no radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu mushobora rero no kutugezaho ibitekerezo byanyu mutwandikiye kuri radiyo yacu arobaz gmail doti komu injiniya cang ari ku buhanga bw'ibyuma fasil gabehu ari ku bugenzuzi bwa porogaramu naho jyewe mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese tubahaye ikaze mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero tuba turi kumwe mu kiganiro muri sanga icy'uyu munsi ku wa gatandatu nk'uko mubimenyereye tubaha ijambo mukatugezaho amakuru y'aho mutuye mukatubwira eh, cyangwa se mugira icyo muvuga kuri iyo twabagejejeho mbega ijambo ni iryanyu muba mwaduteze amatwi icyumweru cyose ubu natwe haba hageze ko tubatega amatwi mukanasangiza abandi bagenzi banyu ibibera aho ngaho aho mutuye ariko hagati aho ducishamo tukanabashyiriraho uturirimbo tubafasha kuruhuka umusaza makanyaga nabo bari kumwe bati barayombayomba rubanda ntibakakoshye radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mukatwumva aho muri hirya no hino ku isi cyane cyane mu rwanda no mu burundi tugeze ku isa kumi n'iminota itanu i kigali n'i bujumbura nk'uko rero nababwiye ijambo ni iryanyu twakire ku murongo wa telefone umuntu wa mbere uhamagaye ni sine ikaze mu kiganiro muri sanga wi alo muraho mura- muraho muraho
mwebwe mwisanga igitekerezo cyane
ariko ndumva tutumvikana neza
ati mwebwe tuvugana mwitwa bande aha ni ku ijwi rya amerika jye nitwa jeffrey ikaze mu kiganiro wari udusabye ijambo
Ah, murakoze icyo kiganiro gisobanura iki ina- in- umutwe w'amajambo ni ngwiki kugira nanjye nzokwizemo
ikiganiro cyitwa muri sanga iyo ari ku wa gatandatu tubaha ijambo mukaduha amakuru y'aho muherereye aho ngaho iwanyu ku mutumba eh, mukagira se cyangwa icyo muvuze ku yo tuba twarabashyikirije ubu niyo mpamvu tuguhaye ijambo kugira ngo utugezeho igitekerezo wifuzaga
ah okay bo nzosubira kuba ku rundi munsi kuko ubu ndi mu rubanza ntabwo navuga munsi mu rubanza ndiko mvugana n'ibindi
ye ura- urakoze cyane ugira umunsi mwiza
Eh, Eh, urakoze kuduhamagara radiyo ijwi rya murakoze, amerika namwe mwese.
twakire na jean bruce jean bruce
halo oui alo ikaze mu kiganiro muri sanga mwaramutse
yego yego urakitsaho
halo ijambo ni ryawe turakumva Mm, nahitwa john b kwizera Mhm.
ndi i kigali mu rwanda ku kacyiru Aya makuru yo ku kacyiru Mm, ku kacyiru bimeze neza nta kibazo ni uko ni uko rwose Mm, ndabashimira cyane kuri uyu mwanya muba mwatugeneye nk'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika Mhm.
Mm, kandi tubashimira cyane ku makuru meza muba mutugezaho murakoze cyane namwe tudahari mudahari ntabwo twahaba kubera ko ni mwe dukorera
yego nibyo nibyo noneho nge wenda amakuru ikintu nagira ngo mbasangize Mm.
agana muri iyi mpera z'icyumweru hagiye haba ibikorwa bitandukanye
Mm.
aho perezida yasozaga itorero ry'indangamirwa Mm.
Mm, aho yagize inama zitandukanye yahaye urubyiruko ariko mu by'ukuri akaba yaribanje yaribanze yaba mu nama yabahaye yibanze ku gushikama ku muco
Mm.
umuco w'abanyarwanda aba yibutsa gukoresha ikinyarwanda cy'umwimerere
Mm. ibyo bintu wowe ubitekerezaho iki jean bruce
Bo- ngewe ibyo icyo mbitekerezaho ari byo nabyo bisobanuye urabona ururimi ni kimwe mu mu bice bigize umu- igihugu Mm.
ni navuga ni nk'irangamuntu ururimi njye mbifata nk'irangamuntu ni imwe mu i- mu irangamuntu umuntu agendana Mm.
kuko mu gihe umuntu adafite umuco bisa nk'aho a- a- a- nta cyari cyo adafite ururimi ururimi ni kimwe mu biranga umuntu aho ageze akavuga ikirundi birumvikana ni umurundi aho ageze akavuga ikinyarwanda birumvikana ni umunyarwanda
Mm. perezida wa repubulika Impamvu- rero agomba kuba mu gutanga iyo nama yari yamaze kubona ikibazo mu mikoreshereze y'ururimi nkeka ko ari ikibazo gikunze kugaragara cyane mu rubyiruko muri iki gihe wumva umuntu arimo kukubwira ati ndaza kubicekinga
Mhm, cyangwa mhm.
se ati "Tsk, naje kugiramo ka porobulemu gato yego eh, n'utundi turimi ubwo simvuze bya bindi byo kuyoka cyangwa se ku Yego.
bi- bi- bigenda bi- bihindukana n'ibihe bintu byagutse n'ibindi nk'ibyo n'andi matirime ku ruhande cyangwa se ama- uduce tw'amajambo tuge- aba- tugenda twinjizwa mu- mu rurimi rw'ikinyarwanda Mm, mu by'ukuri umuntu abantu babona ari nk'iterambere ariko rije riri kugira ngo ryirukane rice cyangwa se ryinjirire urundi rurimi mm,
mu by'ukuri ni icyo ni kimwe mu byo mu makuru yaje- yaranzwe yavuzwe hano mu i kigali Mm.
hari n'ikindi wenda eh, aho hari hateraniye inama yiga ku ishoramari Mhm.
Mm, aho abikorera batandukanye bari baje mu nama yari gukorera hano i kigali Mm.
aho havuzwemo ko abikorera cyangwa se guteza imbere ishoramari ari kimwe mu rufunguzo cyangwa inkingi mwikorezi y'iterambere ry'igihugu Mm.
Mm, mu gihe u- ishoramari ryashyirwa imbere haba iterambere ry'igihugu muri rusange cyangwa se na afurika muri rusange
yego jean bruce urakoze cyane niba nta kindi utugezaho tugushimire ibyo bitekerezo ayo makuru uduhaye y'uko byagenze mu rwanda Eh, ubaha- urakoze cyane gutega amatwi ikiganiro muri sanga no kukigiramo uruhare namwe ndabashimiye cyane
radiyo ijwi ry'amerika twakire na emile
Eh, amahoro amahoro amahoro ga emile eh, amakuru y'imizi ni sawa ni sawa uduhamagaye uri hehe Eh, ndi hano muri Brisbane niho ndi
aha amakuru yaho
Eh, amakuru yo muri Brisbane ni sawa kabisa abarundi baranezerewe n'uyu munsi bari bafise festival ya- y'abarundi Mhm.
Eh, bari- bariko bararyoherwa kandi bamaze iminsi baryoherwa mu ndwi iheze bari bafise umushitsi umupfasoni wa nyen'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Mhm.
Eh, ku buryo bagize ibyi- eh, bagize ibyishimo bikomeye cyane kumbure bi- binarenze n'urugero cyane rwose kubona eh, umupfasoni wa nyen'icyubahiro abagendera aho bari bari ngaha muri aka karere
ni byiza cyane iyo abantu banezerewe ubwo imana ihabwa icyubahiro Mm, mm, mm. hanyuma Mm, komeza nariko ndagira kandi ntikumbure no noshima no kubw'amakuru maze iminsi numva kumenga aba abantu bari mu runani rwa senarede bariko barasaba ko gutahuka mu burundi
Mm. ariko banza Eh.
bavuga ko hazabanza kubaho ibiganiro
Ah, je sinibaza yuko hari ibiganiro sinibaza ko hari ibiganiro vyuba basigaye ari batatu ibiganiro bitabaye bakiri umugwi ubu basanzaye niho niho ibiganiro vyoba je nibaza yuko iyo nayo ari imvugo filozofi yabo kuko urabona ko abamenyeshamakuru babibabaza ku bwinshi n'ahandi sinibaza nimba ibiganiro bitashobotse bakira umugwi ubu bamaze gusanzara sinibaza ko byokunda reka tubitege amaso turebe aho bishya bishyira
Eh, kwari ukubaramutsa rero murakoze mwize neza namwe emile urakoze cyane kuba umunywanyi w'ikiganiro muri sanga ukomeze ugubwe neza ugire wikendi nziza yego bye bye
radiyo ijwi ry'amerika twakire na richard uraho cyane richard
uraho muraho muraho ni impobe namwe yego tumeze neza uduhamagaye uri he richard
yedi mu burundi kweri muri muri muri komine muha kase kase kazi
Eh, ubwo ni iyihe ntara
aha aha ni muri bujumbura meri
aha amakuru yaho rero Bujumbura- bujumbura mu kanyosha yego duga ku ijambo
Eh, rimwe namwe nihobe ngaho muri rya amerika ni impamo tumeze neza pe nyagasani aracyaduhagazeho
yego yego Mm,
hanyuma mhm.
amakuru dufise kweri ni uko tubari n'umwana vema yapfuye burema umwana twakunda cyane vema yari umukinnyi kweri ya turazi icyamuhitanye n'ukuri uriya wa- w'umunyarwenya
yego yego kacamanza ari kweri eh, ko nabonye bavuga ko yishwe na malariya
oya reka reka reka reka bya we we- malariya iyo malariya iyo niko kubera iki badaca gutoka muganga bamuha imiti basi
Mm,
ibyo ni niba- ni ni- birimwo by'isigabwenge bi- bibabaje burema birababaje umuntu ukiri muto ukiri umujyambere kandi akaba yara- yara- yaramaze no kwi- kwigaragaza kugaragaza impano ye karemano Eh, akaba ara- yaravukijwe ubuzima n'urupfu igihe cy'igihari cyo kubaho no gukora birababaje rwose nibyo ndakumva ah, richard
none ko tuzi yuko iyo umuntu tubonye arwaye ageze kwa muganga ari asira ese umuntu ageze kwa muganga asatira cyane asatira
ibyo ibyo ngibyo biterwa n'uko ah, abanyarwanda baravuga ngo hari buve ntarara mu mubiri hari abajya kwa muganga bagakira hari abajyayo ubuzima bwanze bikanga ntawabimenya
ariko rega kubona ubu nta kuri kuri isi no mundi dufite ishyari z'abantu basa n'abatera imbere basa n'abari kuri nabi ntibagomba kumva abatera imbere birabye nkabe benshi b'abarundi cyangwa kumenya ngo ni abantu b'ishyari bahagaze ku mwana umuntu atamubaho kuko birabye ntabwo umunsi bagahita kurya konseri abatubwira twavuze yuko yakiyagwara
ushatse kuvuga ko utekereza ko urupfu rwe rushobora kuba hari abantu babigizemo uruhare
cyane rwose kuko nta muntu mvuga ko yaba ya- ya- yavuye mu giteramo hanyuma agashyika yumva ngo amerewe nabi ukamusaba ukamubwira ko nakumeye ngo ibi bisa nkaho yaba mu- eh, igare agaca- a- apfuye.
ariko ariko ntabwo ba- b- bigeze bakora autopsy ngo bagaragaze ko yishwe no guhumana cyangwa ikindi kintu ibyo nibyo utekereza ku giti cyawe nk'umuntu
buriya mu mategeko y'u Burundi ntaho turabona aha ubu ahantu bavuga ngo ibintu by'uburozi cyangwa ibintu bihanwa kenshi tugiye kumenya ngo birimo nyine tuvuga ko zo mu mihana iwacu ariko burya abantu baraba abantu kuri isi turasazi ko ari abantu b'abanyeshuri tutabeshyaye komera rero rishari wihangane n'umuryango w'uwo mwana nawo turawihanganishije imana ikomeze ibafashe ibabe hafi kandi wikendi mukomeze kuyigiramo amahoro
cyane cyane rwose vurema n'ukuri bihangane kuri isi niko bimeze niyo nzira n'ubundi nawe ni urubuga kugira ngo nijye mu gihugu muhara bimeze tugiye gupfa kwezi rishari urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika twakire na alexi
mwiriwe joseph mwiriwe urakitsaho alexi we
Eh, murakomeye murakomeye iyo turaho ndabona nyagasana duhagazeho
ariko si ubuse nijorora ubu ngubu aho ngaho ashwida
Hmm, ubu ngubu ni mukerera ubu ngubu ni saa yine n'iminota cumi n'irindwi za hano
bw'amanywa Mm, ni mu gatondo rwose ni ku gasusuruko
Ah, twebwe utangiye kwira mbo ndi ndi nyagatare eyi nyagatare eh, mu mujyi neza neza cyangwa muri iriya Aho- misozi yo aho- hakurya aho kuri mbombo kuri mbombo hari aha ndahabona
ni hariya ni none Mm, eh, ndashaka kuvuga ku tuntu dutoya ku bintu bitoya yego maze iminsi numva amakuru amakuru amakuru ajyanye n'ibintu byo gukumira ibiyobyabwenge hano mu rwanda Mm, gukumira ibiyobyabwenge byiganjemo urumogi za kokayini za heroyine ibintu by'ibiyobya leta yarabihagurukiye cyane mhm.
Ah, ariko turagira ngo ntibikunda rwose rwose muzadutumirire state minister yaba musinge yaba ah, na evode Mm, Ba- ba- muzatura ibihano bya biriya bintu birahanitse
eh, u- umva badohora
Ba- ba- oya ntago tubishyigikiye Mm.
ibiyobyabwenge ni bibi Mm, ni bibi ariko ntabwo nanone buriya a- a- ndibuka ahantu nigeze gusoma mm, mu bijyanye n'amategeko bavuga ko ubundi icyaha kigomba kungana n'igihano Ba- ba- ba- bari bakwiye guciririzwa ko umuntu mu rwanda ukora ibiyobyabwenge kuriya basigaye bamukatira burundu ariko alexi reka noneho nanjye nkubaze
Mm,
uwayobya ubwenge bwawe aho bwajyaga bukayoba ntibujye ntibukore nk'uko bukwiriye akabuyobya ubwo urumva uwo muntu yaba akugiriye neza
simbishyigikiye simbishyigikiye sinanabikeneye ariko se reka nanjye nkubaze Mhm,
aho ngaho muri amerika mm, umuntu ukora nk'ibiyobya ucuruza nk'ibiyobyabwenge u- ufatirwa muri izo nzira igihano gihanitse bamukatiranira ikimeze gite nimba ubizi erega igi- ibihugu ibihugu bijya bitandukana
Ah, bi- kubera ko ibihe- ibihano by'igihugu kimwe amategeko y'igihugu kimwe ntabwo aba ameze nk'ay'ikindi ariko impungenge numva mfite kandi wenda nshobora kuzisangira n'abandi uretse yuko ubwo tuzabatumira mu bibarize twebwe akazi kacu ni nakuba ubuhuza tuzabatumira mu bibarize ariko ntekereza ko kudohora ibihano byatuma ahubwo abantu babikoraga n'ubundi barushaho kubikora
ko bidashobora gucika burundu burundu ntabwo byacika burundu
ntabwo bishoboka none se umuntu baramufata mu gitondo perezida akamugirira impuhwe mu kanya akabasubiyeyo undi ntawujyayo rimwe bahorayo rero n'abandi bavuka ntabwo najyaga numva bambwira ngo ntabwo wakwiyicisha umuyugiri igifaro umuyugiri wawe ni ukuwicisha agati gato alexi aho aho ntushaka ko babigabanya kugira ngo hakurya aho ngaho hakunze kuba twatuzi twera ujye unyaruka wisomereho
oya oya ni ukugira ngo buriya umuntu aramutse yacuruje doroga ukamukatira imyaka icumi ni myinshi burya ukamukatira cumi n'itanu ni myinshi ukamukatira makumyabiri ni myinshi ariko kuvuga ngo apurizonoma apetuwite ni ukwakisha ibibonobono ibifaro birakabije urakoze cyane alexi ubwo
ntabwo mbishyigikiye ni ukuri ariko bazatubwira ibyo bashingiyeho wenda bajya gufata biriya bihano ni nk'uwishe umuntu biruta birenze uwishe umuntu kuko hari n'abica abantu bumva babakatiye mirongo itatu birakabije
urakoze cyane alex kuri ibyo bitekerezo byawe ubwo ni ukubyumva tuzabagutumirira abo bayobozi noneho bagusobanurire kuko bo ni abanyamategeko bazi impamvu baba barabikoze twebwe akazi kacu ni ak'ubunyamakuru guhuza abayobozi n'abaturage ubundi mukivuganira ku byo muba mushaka kubabaza urakoze cyane rero ugire wikendi nziza aho ngaho nyagatare
ntibabitwumvisha tukabyumva ubwo tuzabyumva ariko tuzabyumva
ye umunsi mwiza cyane alexi
urakoze geoffre yego radiyo ijwi ry'amerika nababwiye ko turi bukomeze kubanyurizamo n'uturirimbo tubafasha kuruhuka muri wikendi uwo ni martin ujeku ati nikondi artoyo amarsha ujeku nisbukubit nawe nkomboyo sinzi ukuntu ntekereza sinzi n'umfata oya sinumva ibyamibi mbona nikundi omufara ngakundi nomumyenda kundi omugihagararo kundi dore ibi byamfashe umwanyanyanya gutekereza ukuntu umfatatata uyu munsi reka nkubwize ukuri batanga nk'abasore b'i kigali bakubwira ko bafite karina na nitogotogo bagira yewe icy'ingenzi ni urukundo gusa uko mbona ni kundi ngo mu gihagararo kundi sinzi ukuntu ntekereza sinzi n'umfata oya sinumva ibyamire
kubona hanasusumbirwa muyoyo yeba niwo wamumuza namuhamba birabari reka jye namusimire iminyere mu reka jye namusimire abazeni bani bamusimire nabi
Kaka sinonze dami yeah, yeah. Uko mbona nikundi yeah, yeah, nikundi omufara ngakundi yeah, yeah, nikundi nomumyenda kundi yeah, yeah, nikundi omugihagararo kundi yeah, yeah, nikundi
ura ura ura ura sha ura ura ura ura ura ura ura Eh, artoyo amakshar ucheku miskukubit mwana weng'omboyo
Uko mbona nikundi yeah, yeah, nikundi omufara ngakundi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku isaa yine na makumyabiri n'itandatu i kigali ni bujumbura ni saa kumi na makumyabiri n'itandatu marshal ujeku ati uko undeba niko ndi turambutse rero tugiye kwakira ku murongo wa telefone hari okelo okelo ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze joke mutagoma bimeze bite aho muri uganda okelo
uganda turahora turakomeye Murarya Bashima ga- Imana.
murarya agatogo
agatogo turakarya akaro akarono eh, n'udu- n'udushyimbo na twaho muhogo Ah, yes na muhogo byose na muhogo iraboneka biri kuboneka cyane isise Mhm.
muri amerika mwe muraturusha iki muri amerika tumeze neza natwe um, akaro ntabwo gapfa kuboneka kereka ugiye mu, mu aho bagurira mu maduka y'abantu bo muri afurika babikura muri afurika naho ubundi ibiryo by'inahangaha nyine ni iby'inahangaha ariko agasombe ko mu rwanda kajya katugeraho na, na kaji k'i rwanda nyine n'agakawa birumvikana ikawa y'inaha mu Rwa- yo mu rwanda inaha bayemera bindi
Eh, eh.
ah, ikawa y'u rwanda njya numva iri ku mwanya wa mbere natwe buriya tujya dukeneye iki- isombe inaha ntabwo ziboneka Ah, tujya tuzikumbura cyane Mhm.
Mm.
nuko rero tugezeho amakuru y'aho ngaho muri muri uganda
Ah, amakuru yari menshi ariko hari ibyo nashaka kuvuga ariko muri uganda ha muri iki cyumweru haciye amakuru menshi cyane Mm.
yabayeho ibya bobi wine Ah, bivuye kuri uriya mu- uri mu itsinda rimwe na bobi wine zigi wine uriya muzigi wishwe.
wayini
Ego Bobi Wine hano nyuma yaho kuwa kabiri ah, n'ejo kuwa gatanu yaje kugaragara imbere y'inteko ishinga amategeko ya Uganda mbese asa nk'ufite ubwoba cyane ku mutekano we Mm.
Ah, eh, ashaka kugaragaza uburyo umutekano we nawe ata- atabona ko umeze neza mbere y'iyicwa ry'uriya Ziggy Wine kandi akaba agaragaza ko abo mu mu itsinda rim- mu- mu ishya- muri ririya mu cyo nakwitwa people power rya Bobi Wine ko abamushyigikiye bafite ibibazo biri hagati cyane Mm.
Ah, nanone habayeho oh, ko no minisita wa wa sekirite ni genero henry tumwine nawe yagaragaye imbere y'inteko ishinga amategeko nawe ari kuburanisha ah, ari ku- ah, arimo abazwa n'inteko ishinga amategeko abadepite ibijyanye n'iterabwoba yashyizeho ku mudepite umwe userukira district ya dokoro Ah, hano genero tumwine hari ibi- ibyo yagaragaje bitari byiza bitumvi- byateje umwuka mubi mu bantu muri iki gihugu cya uganda ndetse n'aba speakers ku buryo uno genero tumwine yagara- yaravuze ati ntacyo mumbaza ati ikindi kandi mumenye ko kuba mufite amahoro ari igihe genero tumwine n'abo twafatanye iki gihugu Ah, ni ibintu byateye ubwoba cyane abadepite ndetse bamwe baranasohoka mu nteko ishinga amategeko na n'ubu genero tumwine aracyahamagazwa mu nteko ishinga amategeko ngo asobanure ndetse eh, ni- na- ni ibintu biri ku- biri kuvugwaho cyane muri iki gihugu cya uganda
Mm.
Ah, naho eh, njya mbona ibinyamakuru by'i rwanda bivuga ko abanyarwanda muri uganda batafashwe neza kandi ariko niho wowe urimo kuvugira ayo makuru yo eh, ahagaze gute abanyarwanda mumeze mute aho ngaho muri uganda mukomeje gutotezwa nk'uko bivugwa n'itangazamakuru ry'u rwanda
ah, by'ukuri mu banyarwanda gutotezwa hano muri uganda byabaye nk'ikibazo kubera ko ibyo ubwayo ntabwo nakwemera ngo itotezwa ku banyarwanda bose muri iki gihugu keretse wenda igihe ku ruhande rwanjye nanjye byigeze kumbaho mu minsi yashize Ah, ariko ntago uburyo byari imbayo sinakwemeza by'ukuri ese n'iki cyari kihishe inyuma ariko noneho itotezwa rihari akenshi bimaze kugaragara mu- duhereye kuri abanyarwanda mirongo ine bafashwe bafatiwe entebe ntabwo ifatwa ryabo na n'ubu riracyavugwaho byinshi kubera baracyakorwaho amaperereza ariko noneho mu banyarwanda ari gufatwa ariho nk'itorero amatora ya noya batikote mwigeze gutangaza ko bayahagaritse akorera hano muri uganda bakanga by'ukuri mu bo- mu ba- mu- kugira ngo babashe kuba bafatwa bamwe muri abanyarwanda bari gutotezwa biri kuva ko biri kuvuga ko hari abanyarwanda bari kuva i rwanda bakaza gutata ha- bakaza gute- gutera ubwoba bamwe mu banyarwanda bo muri iki gihugu zamara kubamenya bagafatwa ibyo niko Ah, ah, uganda undi ibivuga ariko abanyarwanda barabihakana
abanyarwanda barabihakana ariko rero ntabwo babyemera nkanjye ndaguha urugero mu gace muri mubende mubende district hariho itorero rimwe rya patekote ryigeze guhagarikwa rirafungwa hajemo abanyarwanda ngo baje kubwiriza bavuye i kigali bari abanyarwanda batatu barimo abagabo babiri n'umusa- n'umukobwa umwe ariko inyito baje ba- babahaye ijambo ngo babwirize yari icaca y'abanyarwanda ira- iri aho bita mubende babahaye ijambo ngo babwirize imvugo bakoresheje n'imvugo abantu benshi batangiye kwibaza baribaza bati "Ibi ni ibiki ko hari imvugo batangiye babasuhuzamo barababwira ngo muri aho banyahiburayo muhora mugenda barangije bababwira ngo iyi mitungo yose mufite ngo muzayita ndetse no muri icyo gihe barababwiye ngo ha turenda ku- gush- gushaka kubatwara rwanda ngo muze ngo imana yabadutumyeho ngo muze mujye mu cyo bise kamensi ni rwanda ngo murebe uko bimeze ngo mugaruke mubwire abakirisitu bene wanyu bagaruke rwanda muri icyo gihe haje- hahise akanya gatoya inzego z'umutekano za uganda zaje gufata abo bantu kubera ko byahise bimenyekana ko ari abantu bu- b'intasi bari igendererwa bashaka kuba bageraho ni icyo kibazo gihari kugeza izi saha ni nayo makuru arimo avugwa kuri icyo kibazo cy'abanyarwanda bari gufatwa urebye nta hohoterwa rihari gusa bari gufatwa bagakorerwaho iperereza kubera n'izi saha biracyavugwa ko bari gufatwa bari gukekwa urakoze cyane ukera ugire umunsi mwiza aho ngaho muri uganda
murakoze jeffrey mutagumwa weekend nziza
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku murongo wa telefoni dufite prosper na alex reka duhere kuri prosper prosper ikaze mu kiganiro muri sanga
ndashima ndabashima cyane prosperite hano na taxi muri congo amakuru yaho muri congo
hano muri congo amakuru yari meza buhoro buhoro usibye ikibazo cya ebola cyaje gutera aha ngaha mu burasirazuba bw'iki gihugu wowe uri muri turi n'imitwe itwaje ibigwanisho ikomeje kugenda iri guhiga kandi ibonye ubwoko bumwe
Mm, uri urahagana hehe muri congo uri muri turi cyangwa uri uri muri kivu
aha ngaha ndi muri masisi aho bita masisi Eh. ugize uti hari imitwe yitwaje intwaro itoteza ubwoko bumwe
ingo
Mm, bimeze bite
harimo imitwe yitwaje intwaro harimo kandi bitwa ba ndfrmv nduma defense of congo ni umutwe witwaje intwaro uyobowe n'umukuru wawo bita gidos murayi ubu ngubu niwe ukomeje gutoteza ubwoko bw'abahutu abatemagura abica nabi mbese abatera imisarane bagenda baca abana imitwe bakura ababyeyi abana mu nda z'ababyeyi babo uwo mutwe niwe uteje umutekano muke hano muri masisi naho ubundi busanzwe abantu b'abaturage batoya hasi bari bameze neza ugize uti uwo muntu witwa murayi aratoteza ubwoko bw'abahutu
yitwa yitwa gido simurayi uwo nguwo niwe umutwe witwaje intwaro uyobowe nawe witwa ndc renove
Mm. ariko se ko numva ko n'abanyamurenge barimo gupfa bicwa n'abamayimayi kandi abanyamurenge bo ngira ngo ni abatutsi
abanyamurenge bari kubatema iriya muri za kivu y'amajyepfo ahantu bita za minembwe naho inaha muri teritwari ya masisi abaturage b'abahutu cyane cyane bibasiwe n'uwo mutwe witwaje inkwaro niwe ubamaze
ibyo ndumva ari ibi- ari bishyashya ntabwo ntabwo byari bisanzwe cyangwa ni ibintu bihasanzwe byari bimaze iminsi se byatangiye ryari
uwo nguwo mutwe witwaje inkwaro wahozeho ubagengeza wa rekare ariko ntihasigaye nk'amezi atatu niho agezemo ni muri masisi aza yibasiye ubwoko bumwe gusa afite umugambi ngo wo kubakura mu butaka bwabo mbese no kutabarebaho kisha imitungo yabo n'ubutaka bwabo akabisigarana ku giti cye wenyine U- ubutegetsi bwa kongo burabivugaho iki
ubutegetsi bwa kongo burarebera gutya tu batema abantu bagakora ibikorwa bibi bagafata abagore ku ngufu ubwo abantu bahamagaye abayobozi b'igihugu baza kuhagera ubwo basanga iperereza riri gukorwa nabi ndetse bakabikora batabifitemo umwete cyane ugasanga abaturage bo hasi bararenganye abari babeshejweho n'imyuga y'ubuhinzi imirima baba barayitaye basigaye babereye aho ni uko nguko buno abantu basigaye babayeho nabi bagiye bahungira ku bandi baturanyi ikibazo cy'inzara kirabarembeje mbese ni ikibazo gikomeye cyane na n'isa nta kintu ubutegetsi bw'igihugu burabivugaho
prosper mukomere cyane ndumva bitoroshye
ntabwo byoroshye kabisa abantu bari bameze neza mbere y'uko umutwe twaje intwaro uza mbese bari bameze neza cyane kuko abantu bahahinga abantu bakora amatungo magufi n'amanini bameze neza ubu rero umutwe umaze kuhagera niho abantu bahise bagira icyo kibazo kabisa ubu twatabazaga tugira ngo yenda byibuze igihugu abayobozi b'igihugu baze batabare iyi miryango yenda gupfa abapfuye bari gupfa n'abandi benshi bagipfa ariko abakiri bazima batabare barebe ukuntu babasubiza mu byabo
prosper urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya amerika twizere ko ubuyobozi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bwumva uko gutaka kw'abaturage bugatabara ugire wikendi nziza
namwe murakoze ijwi rya amerika turabashimiye ko namuduha umwanya wo kubagezaho ibibazo dufite abaturage b'amashusho Okay. Twakire na Alexi. Alexi ikaze mu kiganiro muri Sanga.
murakoze cyane mwabonye
Amakuru amakuru.
ni neza yanjye Natwe tumeze neza. Urahagana he Alexi?
ni mu gihugu cya marawi n'umujyi wa rubanda Eh amakuru muri Malawi bimeze bite?
muraho muri marawi biraho gaho gahoro n'imvururu nyinshi cyane zidahora n'ikimara kure
Mm, ubushize abaturage bari bariye Karungu bavuga ko umu- umu- umuperezida wanyu ngo atatowe mu buryo busobanutse. Ubu byarahosheje?
ntabwo birahosha n'ubu munsi iracyari intambara y'amagambo ubu noneho hari komisiyo bari gushaka ko umu- uwari ukure- uwari perezida wa komisiyo y'amatora yegura kuva amatora yatangira kuva amatora yaba haba imyigaragambyo batangiye bakora imyigaragambyo rimwe na rimwe bayitangaza kitabirwa kuko noneho bigeze aho ngaho bavuga ko izagera kabiri mu cyumweru kwa gatatu no ku- kuwa kabiri no kuwa kane iritabirwa pe ikabamo urugomo ikabamo gutwika ibintu ikabamo gusahura yabaye kuwa ga- kuwa kabiri no kuwa gatatu yari yari rurangiza muri kino cyumweru Mm, byagenze bite?
yarabaye ya- ya- yabanjirije bari basabye kujya kuri state house kuri state house barabemerera urukiko rurabemerera baha metero ijana zo kugira ngo bagere kuri state house hanyuma bigeze aho ngaho hazamo abasirikare bababwira yuko bitemewe kugira ngo bahagere babasugiraho metero ijana batanga ubutumwa baragenda gutanga ariko n'ubundi bwa- bari barasahu banyura banyura mu mujyi bagasahura bagasenya ibikorwa remezo yo yo kuwa kabiri yo bahimbuye umuhanda bari babanje kubakanira bigeze aho ngaho na leta yatanze ikirego mu rukiko ariko urukiko babwira ko itegeko nshinga ryemerera umuturage kugenda akigaragaza ibyari bitameze neza cyangwa hari imeze neza dore ko nta rukiko rwahera rubahagarika ko batangiriye ahantu bahise batangira batwika imodoka za leta baragenda barangije gukora imyigaragambyo nimugoroba mu gihe bavuze ko imyigaragambyo yarangiye bajya mu muhanda bahita batangira kujya gusahura hari banki imwe y'umugabo muri nigeria basahuye basahura n'amaduka y'abanyama mbega ibintu byinshi cyane barasaba batwika n'imodoka ya polisi bambura n'umupolisi busa n'ibintu biteye ubwoba utamenya ukuntu bifata utamenya ukuntu byita mbega biraba bagasahura yitwa ko ari imyigaragambyo mu mahoro ariko irangira itakiriho mu mahoro kuko nk'umukuru wa polisi yari yatangaje ko nta bushobozi polisi y'igihugu gifite yo kurinda abantu bari mu myigaragambyo n'ibyabo ariko urukiko rwose rutesha agaciro ibyo ngibyo ruvuga yuko we nk'umukuru wa polisi niba agomba gusobanura niba abapolisi ari bakeya cyangwa nta bikoresho bike bafite bakaka n'ingufu za gisirikare ubwo yari yahagaritse noneho umuvugizi ariwo bita antoni kenero nawe wa leta yaragiye mu rukiko yandika asaba urukiko ko bagomba gutegeka iyo sosiyete itegura imyigaragambyo kuko ni sosiyete sivire icyo bita human rights defender
none ibyo ibyo bintu se biba polisi cyangwa ingabo z'igihugu zirebera ntizigire icyo zikora nubwo baba babonye uburenganzira ariko iyo barenze ku mabwiriza baba bahawe barabihorera nta ntacyo ntabwo babahagarika
uyu munsi imyigaragambyo yabaye ku wa kane bavuze ko bamaze gufata abaturage ijana ariho bafunzwe bazira kuba baratwitse imodoka ya polisi bagasahura babambuye n'imbunda zirasa amatiyagazi bamwe barazijyana n'uwo polisi n'uwo kumara dore gutanga amatangazo y'uko uwamenye umuturage yaba ufite izo mbunda yahamagara polisi bakazikura mu baturage bazambara abapolisi mbega bafashe imodoka ya polisi barayitwika bazikura abapolisi barirukanya baragenda none alexi urabona ibyo bintu birimo bishya bishyire hehe
ibi bintu aho biri gushya bishyira ntabwo turamenya imyaka itanu tuzi niba umusaza azayiyobora ariko ubu ngubu kuko urukiko rwatangiye kumva ikirego cy'intuza cy'amatora ko amashyaka abiri atavuga n'umutegetsi yari yatanze ikirego no kwanga iryabaye irya kane irya gatatu batanze ikirego urukiko ikirego batangiye kucyumva ku wa kane ubwo abari gutegura imyigaragambyo bavuze ko iyo myigaragambyo bagomba kuba ihagaze kugeza ku itariki makumyabiri n'esheshatu niyo urukiko rwatanze ko ruzaba rurangije kumva icyo kirego hanyuma imyigaragambyo igakomeza iyo myigaragambyo ni iyo bari gusaba ko wari uyoboye komisiyo y'amatora yegura ko atatwaye amatora atagenze neza ariko nawe yavuze yuko atazigera yegura uzashaka azajya mu muhanda azegura ari uko urukiko rumaze umwanzuro w'urukiko umaze kugaragara amaze kugaragara ko arenga bamubeshyera cyangwa se ibyo avuga ari ukuri
urakoze cyane alex kuri ayo makuru yo muri malawi
murakoze nawe
ye komeza ugire wikendi nziza ku murongo wa telefoni dufite na eric
yego eric muraho cyane
turashima rurema turaho sinzi nkamwe hiyo iyo muherereye natwe hano tumeze neza wakoze cyane kwihangana amakuru yo muri malawi yabaye maremare ariko ubu noneho tukugezeho akanya n'akawe
murakoze cyane Eh, igitekerezo cyanjye eh, hanini eh, cyerekeye ku bijyanye na n'icyo nokwita eh, social economic transformation eh, yafata ikibanza gikomeye cyane ajya mu gihugu cy'u rwanda kandi ngerageje kwihweza ibyo abategetsi b'igihugu cy'u rwanda bariko barakora ni ibintu eh, bi- bibereye ijisho voma ni ibintu byiza reka mbese nta nta wore eh, mbese nta woreka ku- kubitera amashurwe ni byiza cyane Eh, mbese hari ibijyanye na infrastructures ugerageje kuraba nka stadium iheruka ku- kuba inaugurated just recently by president kagame bayise arena nimba ntibenzi Eh, hari ibintu byinshi byinshi byinshi cyane vuma umusaza kagame ari gukora ziza zerekana ko muri kapasite ye ya leadership hari erema nokwita patriotisme ariko eh, hakaba ikindi kibazo gikomeye cyane rero bwa naho eh, bari gukora ibintu byiza guteza imbere u rwanda guteza imbere abanyarwanda n'ibindi hari ikindi kibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye eh, icyo nakwita demokarasi
ikibazo Eh, ugerageje kwihweza demokarasi Mm.
eh, demokarasi vurema ntabwo navuga yuko ihari mu rwanda kuko eh, wihweje eh, icyo nokwita political agenda eh, y'umugambi wa fpr biragaragara neza yuko eh, ata mugambi bafise uko baba bashobora gupromotinga principles za democracy Eh, icyo nacyo kikaba ari ikibazo ahanini eh, ki- dufise muri afurika atari mu rwanda gusa.
ushingira kuki ushingira kuki uvuga ko nta mugambi bafite wo kwimakaza demokarasi
Eh, icyo nshingiraho ahanini eh, ibijyanye n'ingene ibwirizwa shinga byabaye amende icyo twita mu kirundi ibwirizwa shingiro ingene byabaye amende ama ariko process ibyo byagiye ibyo ariko byasabwe n'abaturage ntabwo ntabwo ari ibintu byakozwe ku buryo bw'igitugu ni abaturage babisabye
Eh, biragoye kugira ngo umuntu abe ushobora kubyemeza ibice ijana ku ijana yuko ari abaturage b'abanyarwanda basabye yuko constitution yashobora kuba amended kuko eh, hirya no hino hagiye havugwa amakuru atandukanye abagenda be- begipuresinga konsenzi zabo zigaragaza neza yuko ah, atari abaturage babisabye kandi eh, nashobora kuvuga yuko ibwirizwa shinga ryahinduwe kuri ubu referendumu ariko iyo wumviriza amakuru hirya no hino biragaragara neza yuko eh, donc ibwirizwa shinga yabaye amended mu buryo butari transparent butari fair so kuri ushatse ibyo ushatse ibwirizwa kuvuga shinga iki naho twe- ushatse kuvuga iki kuko niba ikintu cyiyemerejwe n'abaturage u- bakagitora mu buryo bugaragara transparency yindi ushaka ni iyihe
Eh, transparency nshaka kuvuga hano ni iyi Mm.
ndashaka kuvuga reka dufatire hanini ku cyo nokwita freedom of press eh, mu rwanda Eh, kuko urabona yaba ibinyamakuru yaba amaradiyo yaba eh, amateleviziyo bashyikiriza ibyo mbese leta y'u rwanda yo iba ishaka ntabwo bashobora gu- ku- kuba bashyikiriza amakuru leta y'u rwanda idashaka cyangwa atuma icyo nakwita suverinite y'igihugu zandamayinezi so kuri ibyo uh, birashobora kuba byaravuzwe ku ma social media cyangwa mainstream stations ariko ugasanga iriya mu gifuri hari umuntu ubwa atashobora kuexpressinga concern zeze kuko kumva za safety so kuri ibyo rero byagiye bigaragara haba mu- mu- mu binyamakuru bitandukanye n'ibindi n'ibindi ah, aho abaturage bagiye babu- berekana neza eh, lack of transparency yabaye eh, mu bijyanye na process ya referendum so kuri ibyo ntabwo ari ikibazo cy'u rwanda gusa ariko no- nicyo ni ukwita common political issue dufise muri muri afurika eh, haba i burundi haba n'ahandi n'ahandi henshi cyane so kuri ibyo birakenewe yuko koko amajyambere ni meza nta muntu yokwa nk'iterambere mu gihugu ariko iterambere naryo mu bijyanye no ku eh, no gusharinga in- intwaro pawa ni ni ibintu biri purezentosa kuko umuntu agira icyo ni ukwita freedom of choice eh, ku kuba yo kwishyira n'ukwizana mu byo akeneye gukora eka mbese ha- urazi no mu matora aheruka urabona imigambwe imwe imwe yagiye ikinizwa batashoboye mbese kwishyira ngo bizane ibyo baba bifuza icyo ni ikibazo nyamukuru vema eh, gihari mu rwanda ariko in terms of social eh, development eh, vema eh, nta sagaseseshwa rumuri ni byiza cyane ariko demokarasi nayo irakenewe muvandimwe sibyo Eric urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ugejeje ku bakunzi b'ijwi rya Amerika nibutse ko ibyo ari ibitekerezo byawe bwite Eh, buriya hari igihe usha- hashobora kuboneka undi muntu akakubwira uburyo ihari ubundi ni, ni, ni deba ni ibintu biganiraho ni ibitekerezo binyuranye niko biba bimeze ariko ibyo ni ibyawe bwite urakoze cyane kubigeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika
murakoze cyane murakoze cyane ye wikendi nziza
twese twese
ku murongo wa telefoni dufite fideli na bizimungu mwakoze kwihangana duhere kuri fideli amakuru fideli
amakuru ni meza yego ye komeza ku ijambo
Ah, ijambo ngende rivugeho ibijyanye n'ubuzima Mm.
Eh, urabona ikibazo cyabonetse kimwe cyose ikibazo cya ebola Mm.
shima abayobozi bacu b'u rwanda aba- twashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kurwanya uburyo abanye- abanyekongo bakinjira mu rwanda bakinnye indwara no kwashyizeho mezire zikomeye cyane zo gukara intoki abantu bose bakagira isuku ku buryo mbese icyo icyo cyorezo cya ebola rwose bagikumiriye burundu cyane rero ntabwo ntibivuge ibijyanye na politiki ntacyo bimbeho kuko turabona ubuzima bw'ubu ngubu ko igiciro cyose bagikumiriye cyose cyakabaye ntabwo ibyabwoba bizabeshya mu guha ntayo ibora iri mu rwanda ntayo barayikumiye aho ndetse no kugenda muri congo bikaba byagabanutse cyane Mm. Ah, Fidel. Fidel, uranyumva?
You have 39 Fidel dollars.
turamutakaje reka tujye kuri Bizimungu. Bizimungu ikaze mu kiganiro muri Sanga.
yego murakoze cyane kumwe ikaze mu biganiro muri isanga Uherereye he ga Bizimungu?
herereye i bujumbura mu burundi Mm, amakuru iki Bujumbura?
ni bujumbura n'ameza akekenye n'izuba biturembeje na korera Yoho korera ni ikibazo.
ni ikibazo gikomeye cyane mugabo iriko iragabanuka Mm.
yego
ariko ab- in- inzego zishinzwe ah, ubuzima inzego zi- zikora ibijyanye no kurengera ubuzima aho ngaho zifite zafashe izihe ngamba mu kuyigabanya
kugira ngo bagabanye umuvuduko w'abantu bapfa bariko baricwa na korera ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwarafashe ingingo z'uko abantu bose bategerezwa kuronswa amazi meza hama uwufashwe nawe agize ibimenyetso byerekana yuko arwaye korera baca bamujyana kwa muganga ataramara kuremba
ariko ikibazo cy'amazi cyabaye ndanze wa mugani wo- wo- w'ikirundi kuko hari inkuru duherutse gutambutsa i- i- i- bavuga yuko amazi ari ikibazo cyane cyane rwose eh, ngira ngo aho hari ingozi ariko ubanza n'ibujumbura icyo kibazo cy'amazi kitoroshye
ikibazo cy'amazi cyarabaye ndanse kubera yuko igisagara cya bujumbura ari kinini hama uruzi nago tanganyika rusanzwe rufurunisa amazi mu gisagara cyose nago ugasanga nti- ntirushobora gukwira biragorana cyane kugira abanyagihugu bose bo mu gisagara baronka amazi
ibyo rero ntekereza ko bizatuma intambara u- leta irimo yo kurwanya ikibazo cya korera bitayorohera kubera ko ntabwo wagira isuku udafite amazi
oya iriko iragerageza leta y'uburundi iritayeho aba- aba- abanyagihugu bayo kuko ari ishyirahamwe iheruka gushinga ariko rirakwiragiza amazi mu gisagara cyose kugira ngo buri muntu wese ashikirwe n'amazi
Mm, naho mu giturage hoho bimeze gute amazi barayabona
mu giturage nyene amazi araboneka rimwe rimwe baca bakoresha ikintu bita delestage
Mm, halo ndakumva Eh, bizima hari ukuntu hari ukuntu amazi bavuga bati nk'uyu munsi karitsiye buyenzi tuyiha amazi ku murango hanyuma mu ijoro naho duce du- tuyajyana mu kinanira kugira ngo aje ku murango aba yarose ku murango bace bavoma ibyombo byinshi babyuzuze kugira ngo kube- kugira bitegurire ejo hazaza ko nta mazi baheza baronke bukeye
Mhm, ndumva ari ari ugusaranganya
yego
ye urakoze cyane rero bizimungu kuri iyo nkuru tugejejeho twizere ko inzego zishinzwe kurengera ubuzima mu burundi zizakomeza guhangana n'icyo kibazo abaturage bo mu burundi ntibakomeze kugira ikibazo cyakorera ugire wikendi nziza
yego namwe mwakoze kuduha umurongo mugira ibihe byiza sawa sawa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi ni kinyarwanda tugeze ku isaa tanu zibura iminota itanu ikiganiro muri sanga gishigaje iminota itanu gusa turagaruka mu kanya dusezera
Yeah, you don't know, you don't know what you're doing to me, you don't know. Shaba, shaba, David Lutano.
penzi lako kwangu imekuwa pata shika, ninaomba dada unipe dakika we. unanikatakata lakini ntakupata we. mevoligenda wanja kusigala ngakuwenja we. safari ya mapenzi najua nitafika we. mevoligenda wanja kusigala ngakuwenja Girl, I know you belong to me, even if you run, I will get you. And you know you my number one, me life depends on you.
Girl, you don't know, yet you got to know more.
Chakunda bam very fine, go on mukwano kwa bana bato na walaji. Oh, eh, eh, jagala kwe, abalala sagala ngani. Love me girl, boba tunjagala kwani.
Naomi Gal.
Mpayo chance, seka moto nsibira fesi. Gala feel body, pulila bulala whenever shake your body. Oh, make me your daddy. Leile kwa gala tusubira tilwali. Girl, no, you're on my mind. I like the way you shake your bam bam bam. yogerako nange ya donkina kuba nze newenda bakumwenyeza nwana oh, babe.
radiyo ijwi ry'amerika tugeze ku isaa yine na mirongo itanu n'irindwi aho ngaho i kigali ni bujumbura ni saa kumi na mirongo itanu n'irindwi tubashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro muri sanga batanze ibitekerezo ndetse n'abateze amatwi mwakoze cyane dushimire na Engineer Chang wari ku buhanga bw'ibyuma dushimira na Fasil Gabehu wegeranije kino kiganiro nge uri kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma ndabasezera rero mbabwira nti mugire weekend nziza ntabwo ariko mbasiga mwenyine ndabasigira David Lutaro mu ndirimbo Mile
unanikatakata lakini ntakupata be. nawoligenda wanja kusigala nga kuwenja be. safari ya mapenzi najua nitafika be. nawoligenda wanja kusigala nga kuwenja be.
Shaba, shaba, shaba, shaba, yeah, yeah. Again, I'm at- again, I'm at- again, I'm at- again, I'm at- yeah, yeah. Huh. You know you are my number one, even though I'm in the daytime, yeah. Yeah, you know you are my number one, even though I'm in the daytime, yeah. Slow down, slow down, yeah. Oh, baby, go down, go down. Oh, my God. Slow down, slow down. If you got me and I got you, we don't need to bother, bother, bother. If I got you and you got me, you don't need to bother. Yeah. Oh, baby, follow me, follow me, follow me. Yeah, yeah. You don't do worry me, worry me, worry me. Oh, baby, follow me, follow me, follow me. They want to kill me, kill me, kill me. Yeah. Only you that take my breath away. So me tell them all that girls, me let 'em go away.